hello my country people. how una dey o oh? na welcome to my channel This is morin gist tv i greet una according to una time my people, my pipo oh, regina daniel husband big secret don review oh. They say regina daniel They gbesele people things in fact eh, this time around they don't accuse and say it defraud a lot of eh, make i just read am the way they put am make it e not be like say na morin nine just they talk and they say A former member of the House of Representatives, Ned has been accused of defrauding some African monarchs and leaders through fictitious giant projects he lured them to invest in. Nwoko, who represents who represented Aniocha North South and Oshimile North South Delta State in the House, House of Representatives between 1999 and 2003 is also involved in a Paris club deal as he seeks to collect some money from the Nigeria Governor, Governors Forum. A source told Sahara reporters that Woko is not only subjecting the people in Delta State to destitution by forcefully taking their land, he also uses his political influence to detain those who object to his schemes. Sahara reporters had public published in May how Moko ordered Delta State Police Command to arrest Oke Ifedu, the elected president general of Udume Uje Uboko Development Union in 2017. Also, the presence of the president of Udumije Uboko in the Anosha local government area of delta state raymond omeshe has spent months in prison for allegedly resisting nwoko attempt to forcefully acquire additional 90 acres of, of land from an area earmarked for indigenous of the community. Sahara reporters gathered that Raymond was arrested by the police acting on Nwoko directives on November 2023, 2020, sorry, that is November 23, 2020, and was detained at the state command in Asaba, the state capital. Meanwhile, Ned has again been accused of systematically depossessing his kinsmen of their farmlands. All right, so my people, I don't hear waiting there now they say dis nedwoko wey be say na im dey marry regina daniel regina daniel old husband mm-hmm. they say this man wey you dey see so he go just come he go just formulate one big gigantic elephant project like the one be say we know of na the one when he say he wan carry helicopter spray chemical that is um fumigate na im dem dey call am for for health terms dey for aeroplane spray chemical wey be say e go kill all the mosquito wen e dey for africa chai oh my god na be say this man na real scammy scammy say na that one no. Oh, say na so e go dey go from one country to anoda dey deceive um, all the president. say dem go fall victim say yes before you know dem go release fat fat money big big money all the money go enter inside im pocket all dis one wey be say dem dey call am billionaire you no get any billionaire when it be because eh, nobody know where in company they. Now big big elephant project you go imagine this malaria on when we say want to eradicate malaria for the whole africa You never even talk of only delta state alone me eradicate and for only delta state before e go come enter only nigeria before e go come talk of the whole africa Now so they say they go from one country to another. They deceive all these. president of all dis poor poor country wey be say dem no know wetin dey small time go carry all dis eh, actress and eh, all dis our celebrity take dey sample go sample dem finish dem go help am really um, advertise the whole thing finish before you know some of all dis president even who eh, all this world health organization dem go send money oya oh, or oh, ned come carry out this your elephant project before you know wusa dem no go see anything all the money don enter pocket be that na so e still do community people say im want to build university They say if you reach there na na grass na im don overtake everywhere grass don overtake everywhere nobody na know nobody know They go dey call nedwoko billionaire billionaire but nobody know the kind work wey be say billionaire dey do apart from say im be im be former senate eh, senate dice eh, eh, house of representatives my people o how na see this whole thing na wow the thing get as e be o we know wetin all those ones they do but person like nedwoko we no know they say nedwoko the work where be say they do not today, dey to dey collect eh, land from people where be say e say them poor pursue the former king of the place come another one put when he be say im go fit manipulate just different different talk wey be say dem talk oh, so My people, on how now see this whole matter? What empowerment activity can he proudly show to the world that he has done for his people? The promise of sports, uni university, and golf course remain a mirage. Grass has overtaken the university site, a, situation, a situation that tells us the university cannot be re re realized in our lifetime. Based on the above, it's safe to say that Neduoko has no love for his maternal community. His only interest and greedy desire are to take over all the land of the community to ensure the comfort and prosperity of his future generation. Now they hear and so, my people. Call puts across the Sahara reporters to Nedwoke was were not answered. A text message also sent to his line was not replied to. even at the time of filing this report so my people, oh hmm na wetin dem tok oh somebody come say fake billionaire a good name is better than is better than riches Another person say ordinary ahmed isa must hear dis thief everywhere in nigeria politicians now wow All right, so my people, oh na dis one now say make a carry come pipo don dey drag nedwoko oh, say nedwoko oh, na na people land dem no get any better thing when e dey do nobody know the work wey be say e dey do only wetin dem dey hear nedwoko eh, bilonia nedwoko bilonia nedwoko um, apart from that nobody know the company when e dey operate dem ah, say na law na e read dem say im na lawyer lawyer when e be na for abroad e do am. right, so oh, my pipo oh, as di gist dey unfold we dey bring am how una see this whole matter what are your thoughts What do I think about this whole thing if you they watch me if you they watch this video if you don't watch till dis end if you know any business where be say eh, ned nwoko dey do or if you know where in company they, apart from the lawyer where be say they say in B and Bologna, if una know anything where be say ned they they do make una put una comment for comment section because me i never hear say ned get one company i never hear at all except maybe e go get person no know sha right, so my people now. This one now say make a carry come Wanna have a nice day bye